iyo mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fidele niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arabisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fide amakuru yo hirya no hino turayahera muri afurika abakekwa kuba abakora iterabwoba barishe abantu bashika mirongo itatu mu gitero cabaye co ku munsi wa mbere mu buseruko bwa burkina faso nk'uko byavuzwe n'abategetsi hamwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano amakuru ava muri abo bajejwe umutekano muri ako karere yavuze ko ikigwi kinini c'abantu bitwaje inkoho bateye imihana y'ahitwa kodiyeri muri zone ya futuri mu gatondo bica abasivile batari bake bavuga ko byabaye abantu bakiri mu mazu yabo aho babona abagabo benshi babashwaramwo bamwe baraturira amazu mu gihe abandi baguma bahagaze baraba kandi barasa uwusohotse wese iki gitero kibaye haheze indwi abanyaburaya batatu bagizwe n'abamenyeshamakuru babiri bamuka muri esipanye hamwe n'umwe wo muri irlande biciwe mu mutego batezwe aho nyene muri burkina faso umushikiranganji wa mbere wa somaliya ku munsi w'imana yari arungikiye ubutumwa abakuru b'intara abahamagarira mu biganiro mu cyizere cyo gutorera umuti w'icuka kibi kijanye n'amatora cyateye uruhagarara ku murwa mukuru mogadishu imirwano yaradutse imogadisho mu ndwi iheze inyuma y'aho perezida yiyongereye imyaka ibiri ku butegetsi bidaciye mu matora abarwanyi babo batavuga rumwe n'ubutegetsi gushika ubu baracyari ku murwa mukuru naho mu mpera z'indwi iheze perezida mohamed abdulahi mohamed yisubiye ko ku ngingo yo kwiyongera ikiringo yaciye yemera kandi kuzotunganya amatora
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa mu makungu abantu bashika kuri cumi n'indwi barapfuye abandi barenga majana umunani barakomereka mu midugararo yabaye muri Colombia mu minsi itanu y'imyerekano yiyamiriza umugambi wa leta wo gusubiramwo amategeko ajanye n'amatagisi ibiro vy'umuhuza muri ico gihugu vyavuze ko abasivile cumi na batandatu hamwe n'umupolisi bishwe muri iyo myiyerekano yatanguye mu gihugu ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kane guheze ibonye isugerejwe n'iyo migumuko leta ya perezida ivane duke ku munsi w'imana yaciye itegeka ko iyo nteguro y'itegeko ikugwa mu nama nshingamateka aho yariko iraharirwa ko ariko nticyabujije ko abanyagihugu bajya mu mabarabara ku munsi wa mbere ku murwa mukuru bogota mu myiyerekano kandi barazibira n'amabarabara muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko yongereje igitigiri c'impunzi zemerewe kwakirwa muri amerika buri mwaka gushika ku bihumbi amajana atandatu na bibiri n'amajana atanu barenze igitigiri c'ibihumbi cumi na bitanu cari carashinzwe n'uwo yasubiriye donald trump ibi abihinduye inyuma y'aho aneguriwe cane n'abo bacuditse muri politike ku ngingo yari yafashe yo kugumiza ico gitigiri cari carashinzwe na donald trump ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ejo ku munsi wa mbere k'ubuhindi hamwe na brezile vyonyene vyaronse igice ca kabiri c'abantu bashasha banduye covid cumi n'icenda kw'isi mu ndwi iheze iryo shirahamwe rya oni hamwe n'ayandi mashirahamwe bakorana ariko kandi arihutira kurungika imfashanyo muri ubwo burere mu kiganiro yatanze ku cyicaro cya oms i geneve mu busuwise umuyobozi mukuru tedros adenome gebreyesus yavuze ko iryo shirahamwe hamwe n'ibindi bigo bakorana bariko baraha ubuhindi ibikoresho umwuka wa ogisijene hamwe n'ibitaro byunguruzwa bariko kandi baratanga inyigisho z'ingene umurwayi wa covid 19 yokwitabwaho mu rugo mu gihe yabuze igitanda mu bitaro tedros yavuze ko ibiriko birashikira ubuhindi na brezil bishobora gushika ahariho hose mu gihe hatokubahirizwa amabwirizwa yo kwirinda covid 19
arabisi bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini amakungu yarahimbaje ejo kuwa mbere umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi ibintu byaba byifashe gute ku isi mu karere ko muri afurika hamwe no mu karere k'ibiyaga binini umunsi w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ushyitse mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'irigeramiwe ah, hirya no hino turumva abamenyeshamakuru bafungwa turumva abamenyeshamakuru bicwa uyu ni madame judith basutama umumenyeshamakuru yigenga ari kigali mu rwanda raporo y'ishyirahamwe reporter sans frontiere riharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru y'uyu mwaka ishyira u rwanda mu kibanza cy'ijana na mirongo itanu na gatandatu mu bijyanye n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru uburundi bugiye gusubira kugurura umupaka buhana na repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini uburundi bugiye gusubira kugurura umupaka buhana na repubulika ya demokarasi ya kongo iyi ngingo yatangajwe na komite y'igihugu ijejwe kurwanya ikiza cya covid 19 ejo ku munsi wa mbere mu ijoro uwo mupaka wari wugawe mu kwezi kwa mbere eroje wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi muri kenya iyi ngingo yafashwe nyuma y'inama y'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza ca covid 19 yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura muri iyi nama vyagaragaye ko abantu bize batitabira cane igikorwa co kwipimisha cagenywe na leta haciye hategekwa ko abakozi b'ibisata vya leta bazoshingirwa iminsi yo guhora baja mu bibanza bapimirwamwo umugera wa coronavirus iyindi ngingo yafashwe niyugururwa mu minsi ya vuba y'umupaka wa gatumba mu burengero bw'uburundi ico gihugu gihana na repubulika ya demokarasi ya kongo umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ku izina ry'umurwi yabwiye abanyamakuru ko bizotunganywa muganga tadendi kumana mu bigiye gukorwa icya mbere ni uko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukorwa baja muri kongo baciye mu gatumba bashora ibidandazwa eka n'abakongomani umugwi wabonye yuko hokugururwa frontiere poste frontalier do gatumba ivyo rero rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta ahantu tuzoshobora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye hazoba itegeko nshikiranganji isinyeko n'umushikiranganji w'ubutunzi kugira turabe nabo ico boterera kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobore kugira imigenderanire na kongo hinjira abashika hafi ibihumbi icumi ku munsi rero ivyo bisaba kwitegura ubu bwa vuba tugiye kubi kubishyira mu buryo ku buryo hashobora kuboneka inyubako aho bashobora kwicara bakazobapima bagaheza bakinjira mu burundi canke abarundi bavuye muri kongo bashobora kwinjirana ku rujya mupaka umushikiranganji ndikumana yamenyesheje kandi ko hari imfashanyo y'ikigega c'isi fond monetaire mu gifaransa burundi bwemerewe izotuma ugupima umugera wa covid cumi n'icenda biba ku bantu benshi bashoboka bemeye amafaranga yera ku miliyoni cumi n'indwi z'amafaranga y'abanyamerika mu buryo bwihuta ariko bakaba badusavye yuko twandika umugambi utarenza miliyoni umwe ibihumbi amajana abiri y'amafaranga y'abanyamerika uwo mugambi rero twaciye tuwandika muga basabye yuko nawo nyene uca muri uwo mugwi w'igihugu ukaba uwuhezagira twaciye tubona ko vyoba vyiza tuguze gusa amatesite yo gupima kugira ngo binyaruke aho rero tuzotanga ejo kugira ngo biciye muri pinidi bashobora gutugurira amatesite ashobora gupima abantu ibihumbi ijana na mirongo icenda hariho n'ikindi twarabiye hamwe icyo bita test rapide zishika ibihumbi ijana ivyo bigatosha bidufasha kugira ngo turabe yuko cane cane aha mu gisagara abantu bose bakeneye kwipimisha vyihuta bashobora gupimwa bitagoranye n'abategetsi b'u Burundi bahagurukiye covid 19 kuva perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka ushize akita ico kiza umwansi w'isi n'u Burundi kugeza ubu ntibarava kwizima ku bijanye n'incanco n'abakozi ba ONU bari basavye kuzisanzwa mu gihugu bahebujwe incanzo ziriho ziratangwa ubu ziracari mu igeragezo twe turarindira rero yuko haba urucanco ruba umuroge na wemesi hanyuma tukaraba leta ikagira ico bivuzeko mugabo ku bashaka kuyicandagisha basanzwe bakora muri oni bafise uburenganzira bwo ushobora kuja mu kindi gihugu ico ari co cose gisanzwe gitanga izo ncanco bakaba baricandagisha ivyo nibaza yuko imishitomo yari ikindi basavye c'uko muri klinike yabo nasionzini iri muri oyem bashobora gupima kwipimisha umugera wa covid ivyo twavuze yuko yuko nk'uko tuzobigira mu yandi mavuriro ya leta canke y'abigenga tuzobaha ibikoresho amareaktife nabo bagashobora gupima kugira ngo twese dufashanye hari haheze ndwi zirenga zitatu igice ca gatatu c'umwaka w'ishure gitanguye ku banyeshure bo mu mashure y'intango n'ayisumbuye kuwa cenda ukwezi guheze iminsi itatu imbere y'uko abanyeshure basubira ku mashure perezida ndayishimiye yari yategetse yuko abiga mu mashure y'indaro bose n'abarezi babo hamwe n'abandi bakozi bo mu bigo bipimisha ku bagera ku bihumbi mirongo itanu n'icenda baba igihumbi n'amajana abiri nibo bonyene basanganywe wahariwe umugera wa covid cumi n'icyenda umushikiranganji w'amagara y'abantu yemeza ko bakize ubu bakaba bari ku mirimo ya misi yose kuva umuntu wa mbere atowe k'umugera wa covid cumi n'icyenda mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi hisunzuwe amakuru atangwa n'abategetsi abantu batandatu nibo bonyene umaze guhitana ariko muri iyi minsi ishize imiryango itari mike yabuze ababo haba ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'abandi batari bake baje kwivuza mu bitaro vyo mu karere cane cane ku murwa mukuru wa kenya nairobi yemeza ko bahitanywe n'ico kiza n'ubwo badaharurwa mu wo wishe mu kwezi kwa mbere leta y'uburundi yarafashe ingingo yo kugara imbibe zo mu mazi no hasi mu ntumbero yo kurwanya ikwiragizwa ry'umugera wa coronavirus imipaka ico gihugu gihana n'u rwanda hamwe na tanzania ibindi bihugu bibanyi bibiri n'ubu iracerekewe n'iyo ngingo eroge buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroge ejo ku munsi wa mbere wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi uyu mwaka uwo munsi ubaye inyuma y'uko muri raporo yawo y'umwaka ishyirahamwe Reporter sans frontiere riharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru rishize u rwanda mu kibanza c'ijana na mirongo itanu na gatandatu mu bijanye n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru muri rusange iyo raporo ishira u rwanda mu bihugu mirongo itatu vya mbere aho ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bubangamiwe kurusha ahandi temistoke mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru raporo ya reporter sans frontiere yatangajwe mu minsi mike ishize yagarutse cyane ku bikorwa bikuru bikuru byagiye bibangamira ubwisanzure bw'abanyamakuru mu rwanda mu bihe byahise harimo ihagarikwa ry'ibiganiro byo mu rurimi rw'ikinyarwanda bya radiyo bbc y'abongereza byahagaritswe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iravuga kandi ko kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugeza ubu abanyamakuru bagera ku munani bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero abagera kuri mirongo itatu na batanu bo bakaba barafashe iy'ubuhungiro uyu muryango uvuga ko nubwo u rwanda rugaragaza umuhate wo kwagura umuyoboro wa murandasi kugera mu bice byose by'igihugu abanyamakuru batinyutse kunenga ubutegetsi bahita bagaragazwa nk'ababiba amacakubiri mu baturage hagendewe ku byabaye mu hahise h'igihugu cyane cyane mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane uvuga kandi ko abanyamakuru b'abanyamahanga batoroherezwa mu kubona ibyangombwa bibemerera gukorera mu rwanda raporo ya Reporters sans frontiere yavuze ko nubwo muri ibi bihe bya vuba ibibazo bijyanye no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru byagiye bigabanuka ariko hakiri imirongo migari mu buryo bw'amategeko igihari kandi yifashishwa mu kubuza abanyamakuru kugaragaza ibitagenda aho uwo muryango utanga urugero rw'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cya bibiri na cumi n'umunani cyarekeyeho ibihano by'igifungo ku banyamakuru bakurikiranyweho icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru bituma abanyamakuru badakora mu bwisanzure iyo raporo ya Reporters sans frontiere yagarutse no ku kibazo cy'umunyamakuru Niyonsenga Diodone watawe muri yombi mu buryo buteye urujijo mu bihumbi bibiri na makumyabiri agafungwa ashinjwa kurenga ku mabwiriza ya guma mu rugo Niyonsenga Diodone nyiri televiziyo Ishema TV ikorera kuri murandasi cyangwa se internet yafunguwe nyuma y'amezi cumi na kumwe mu buroko ku bwe umwanya u rwanda rwashyizweho ntabwo utunguranye hari abagiye bajya mu buhungiro ngira ngo ibyo birazwi hari abagiye bajya muri gereza hari n'abandi bagiye babuzwa uburenganzira bwo kubona amakuru ibingibi rero byose kuza kuri uyu mwanya ntabwo byatungurana kuba u rwanda rwaza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatandatu kuko mu rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo abafite ubwisanzure niba abanyamakuru bakora inkuru zo gusingiza leta inkuru zo gushimagiza iby'ubutegetsi bwakoze iby'ubutegetsi bwagezeho bwana nshimyumukiza janvier akorera ibitangazamakuru binyuranye birimo na radiyo mpuzamahanga y'abadage deciver ishami ryayo ry'igiswahili wasanga mu bijyanye n'amategeko hari byinshi byakozwe mu kurengera ubwisanzure bw'abanyamakuru ariko hakiri abayobozi batubahiriza ibiteganijwe muri ayo mategeko kandi ntibabiryozwe bwa bushake bwa politiki mvuga usanga wenda butagaragarira cyane ni ukuvuga ngo ese uwo muntu ugaragaye akora statements zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru arakurikiranwa kugira ngo ayo mategeko agamije gufasha abanyamakuru kwisanzura n'abaturage gutanga ibitekerezo agira agaciro ntabwo ari uko aba yasohotse nk'itegeko ngo rihabe ryanditse mu gihe riri bujye mu kabati abakabaye barishyira mu bikorwa ntibarishyire mu bikorwa ni bwa bushake bwawe bwo gushyiraho itegeko ariko mu gihe ubwo bushake budakurikiwe no guhana abantu banyuranyije n'ibyo itegeko riteganya mu by'ukuri buba busa n'aho butaye agaciro ku rundi ruhande inzego zishinzwe kureberera itangazamakuru mu rwanda akenshi ntizemeranya na bene ibi byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga ku birebana n'ubwisanzure bw'abanyamakuru mu rwanda kubwa bwana rushinga bigwi jean bosco uyobora ishami rishinzwe ibitangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb raporo z'urwo rwego nizo zagahawe agaciro kuruta ibyegeranyo nk'ibyo aha yari mu biganiro bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru byatambukaga ku bitangazamakuru binyuranye by'imbere mu gihugu rgb ikora ubushakashatsi buri myaka ibiri bugaragaza uko itangazamakuru zihagaze kimwe mu bipimwa harimo ubwisanzure bw'itangazamakuru harimo ubwiyongere bw'ibitangazamakuru bifite imirongo ngenderwaho itandukanye kandi bimubwira n'abareba bavuga ko baturangitinga birimo mu byo bapima harimo uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru ibi bintu dukomeje tugafatanya tukagenda tubipima nk'abanyarwanda tuziranye nk'abanyamakuru baba mu itangazamakuru nibaza ko byadufasha kurusha za rankingi ziri aho ntazi icyo zishingiye muri rusange mu karere ka afurika y'uburasirazuba u rwanda ruri mu bihugu biza inyuma y'ibindi muri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ya bibiri na makumyabiri na rimwe ndetse rwasubiye inyuma ho umwanya umwe ugereranyije n'uko rwari ruhagaze mu bihumbi bibiri na makumyabiri dufatiye nko ku bihugu bine birukikije binahuriye narwo mu muryango wa afurika y'uburasirazuba igihugu cya uganda kiri ku mwanya w'ijana na makumyabiri na gatanu tanzania ku ijana na makumyabiri na kane uburundi ku ijana na mirongo ine na karindwi naho repubulika ya demokarasi ya kongo ikaza ku ijana na mirongo ine n'icyenda ibihugu byose byasuzumwe ni ijana na mirongo inani byo ku isi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre tukivuga kuri uwo munsi ubwo burenganzira bwifashe gute muri rusange muri iki gihe ku isi no muri afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini twabiganiye ko na madame judith basutama umenyesha amakuru yigenga ari kigali mu rwanda ni nk'ibyo twahimbagiye umunsi w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni umunsi uhuriranye n'imyaka mirongo itatu iheze habaye icyo bise dekarasiyo y'ivinduka yashaka ko ubwigenge bw'abamenyeshamakuru koko bubaho uyu munsi rero n'akaryo kuri twebwe ko kuraba aho tugeze mbega koko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru twarabushitse ko habuze iki ibihugu byarabugeze ko habuze iki hukorwa iki ushyitse kandi mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'iri igeramiwe hirya no hino turumva abamenyeshamakuru bafungwa turumva abamenyeshamakuru bicwa na cyane cyane muri iki gihe rero cya covid 19 umenga kabaye akaryo ko ku mareta amwe amwe yo gukandamiza ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakabuza ubwigenge koko muri rusange ku isi muravuze ko abamenyeshamakuru uh, babandanya gutotezwa bakicwa bagapfungwa ku byerekeye akarere ka afurika n'akarere ko turimo k'ibiyaga binini ho mubibona gute oya no mu karere k'ibiyaga binini no mu karere ka afurika naho nyine ubwingenge bw'abamenyeshamakuru sinuvuga ngo bwarateye imbere kuva iyo myaka mirongo itatu iheze ahubwo busa n'uburiko burasubira inyuma no muri afurika rega twarabonye abamenyeshamakuru bafungwa aha nuvuga nko muri tanzania nko muri somaliya nko mu burundi hose hariho ukuntu umenga amareta yaciye afata aho iki kiza cya covid 19 gitanguriye umenga cyahaye amareta uburyo cyangwa icyitwazo cyo gukandamiza abamenyeshamakuru aha twavuga nko mu bihugu bya tanzania ugasanga abamenyeshamakuru bafunzwe mu gihugu cya somaliya reka mbere no mu burundi urazi ko bafunzwe n'uko ubu twagize imana bakabafungura ariko urabona ko kenshi abamenyeshamakuru badakora mu bwigenge mu bwisanzure koko hariho rero no muri aka karere kacu aho usanga abamenyeshamakuru badashobora gushikira ku nkuru bifuza kuvuga ugasanga abariko barabaha ayo makuru batabafata neza bakabafata mbere nk'abansi rimwe rimwe ugasanga bariko barabima amakuru kandi ariko kazi bari bajejwe ntibabafate nk'abapartenere bakabafata ahubwo nk'abansi bategerezwa kwigizwayo mu gihe amakungu ariko ahimbaza uwo munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ni ikihe mubona ivyo bibazo vyose mushize ahabona ku bijanye n'inzitizi n'intambamyi abamenyeshamakuru babandanya uh, guhura nazo ni ikihe mubona muga amakungu ariko arahimbaza uwo munsi cokorwa kugira umwuga w'abamenyeshamakuru woroherezwe kurushiriza ku bwanyu nicura yuko hamwe amareta yofata abamenyeshamakuru nk'abapartenere sinzi ingene nokivuga mu kirundi nk'abafasha babafasha kugira ngo ibihugu bitere imbere ntibambabone nk'abanzi hanyuma kandi n'amategeko bagashyiraho amategeko yorohereza abamenyesha amakuru kuko henshi hari ibihugu byinshi no mu karere iwacu ngira niko bimeze usanga akantu gatoya gaca kajana umumenyesha amakuru imbere y'intahe kandi yabikoze ariko akora umwuga wiwe ibyo rero ibintu byo guhindura amategeko amakosa amwe amwe bakabona yuko amakosa amwe amwe adakwiye kujyana umumenyeshamakuru imbere y'intahe hama kandi n'abamenyeshamakuru bakagerageza bagakora nk'uko umwuga wabo ubitegeka kuko n'abamenyeshamakuru natwe bwaraho dukora amakosa ugasanga turahengamye ukuntu turi ko turakora inkuru natwebwe rero twokwikebuka tugakora nk'uko umwuga wacu ubidutegeka murakoze cyane madame judith basutama umumenyeshamakuru yigenga ari i kigali mu rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda ishyirahamwe ryitwa lwd learn work develop ryatanguje umugambi wiswe masenge mba hafi ugenewe kwitaho abakobwa babyara bakiri abana ni inkuru ya asunta kaboyi umushinga masenge mba hafi watangiye ugamije kwita ku bana b'abakobwa batewe inda bakiri bato watangijwe mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba uyu mushinga watangijwe nyuma y'aho muri uyu murenge wa rukara honyine haba ari abana b'abakobwa bagera kuri magana atatu babyariye iwabo batarageza imyaka cumi n'umunani barimo bagera kuri mirongo ine batewe inda muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda mwiseneza jean claude watangije uyu mushinga asobanura uburyo bawutekereje iki kibazo y'umwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we haba se na nyina bakamutererana ugasanga isi yaraberekera kuri nyina ari nayo mpamvu twagize gahunda yo mu rushinga amasenge mba hafi bitewe n'iyo mpamvu rero muri icyo gihe umwana aba yasamye usanga afite ibibazo byinshi bitandukanye bikeneye ko twamuba hafi uyu muyobozi yumvikanisha ko nyuma yo guhuza abana n'ababyeyi babo bakongera kugirana ubumwe bihutiye kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo uburyo batazongera guhura n'izo ngorane zo kubyara imburagihe iyi gahunda ijyanye no kuboneza urubyaro ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu ukeneye iyo serivisi haba ku mwana haba no ku bantu bakuru muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro abana nibo basaba iyo serivisi ikiriho ni uko hari nk'abana usanga wenda bagizweho ikibazo wenda cyo gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi hohotera iryo ari ryose rishingiye ku gitsina hari n'abaza batugana avuga ati ngewe naraye nkoze imibonano mpuzabitsina kandi noneho ndakeka ko nshobora gusama si no kuboneza urubyaro gusa kuko iyo ni piredi randome tubafasha kugira ngo tumurinde gusama ariko nanone hari no kumufasha ahubwo no kwirinda no kwandura virusi itera sida ntabwo byari bisanzwe humvikana ko umwana w'umukobwa utarashyingirwa yinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro ariko abana b'abakobwa babyaye imburagihe bemeza ko bahisemo iyi gahunda bazi akamaro kayo aba nabo mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza kuboneza urubyaro ndi mutoya buriya naratekereje ndavuga urabona iyo twambaye umubiri hari akantu kaza k'agahuge gake cyane kakaba kakwibagiza ibyahise cyangwa ibyarangiye kuko umuntu abateganya avuga ngo uriya muhungu we waraguteye nk'inda ashobora kuba yamanuka akavuga ati madamu nje kureba uko umwana ameze uko bimeze urumva umuntu mwabyaranye ntabwo yakuzanira akantu ngo rero wange kuba ubyange ntabwo byakunda mbyaye ku myaka cumi n'irindwi namaze kubyara naba natangiye kuboneza urubyaro nyine mfite imyaka cumi n'icyenda kuko haziyemo uwa kabiri noneho najya hasi cyane nubwo aba bana binjiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro hari bamwe bemeza ko ababyeyi babo babashyigikiye abandi bakagaragaza ko bagiye bihishe mama wanjye nyine naragiye mugisha inama nawe kugira ngo nzabe natwarira nongera nguteze ibibazo buriya nakoresha iki nakwirinda gute arambwira ati mwana wanjye gira ukuntu wakwigenza ushaka ubwirinzi buhagije kuko nkutezemo u rwanda rw'ejo n'ubwo wabyara ariko ntabwo waba waravuye kuki ku isoko hanyuma mama wawe yarakwemereye ko ujya kwiteza iki ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye kuko iyo abimubwira niyo ari bubyemere we yari bufate indi ntera ngewe nabikoze njye n'umutimanama wanjye ndavugane n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko nabonesha ariko nintaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona mukandayisenga claudine ni umwe mu babyeyi batoranijwe bafasha aba bana b'abakobwa kubasobanurira ubuzima bwabo bw'imyororokere hanyuma ariko icya mbere tubigisha tubishigisha kwifata ukabwira umubyeyi uti niba umwana wawe afite imyaka cumi n'itatu cyangwa cumi n'ine aracyari mu ishuri aho kugira ngo bamutere yanda y'imburagihe acikishe ishuri icyaba cyiza niba adashoboye kwifata ashobora kuba adafite imyifatire myiza twamutwara bakamubonereza bityo bikamurinda gusama yanda y'imburagihe bidakwiyeho ko ashobora kwandura virusi itera sida umuryango ruwadi uterwa inkunga na leta y'u rwanda wunyujije mu kigo cyayo rgb ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere myiza ndetse unafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere pinide imishinga imishinga nk'isanzwe yita ku bana b'abakobwa batewe inda batarageza igihe imaze kuba myinshi mu rwanda nubwo buri wese ugenda ukora mu buryo bwawe kugeza uyu imiryango yita kuri aba bana b'abakobwa ivuga ko abenshi batewe inda muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda nubwo imibare itarashyirwa hanze imibare isanzwe itangazwa na minisiteri y'ubuzima buri mwaka igendeye ku bana baje kubyarira kwa muganga igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yabaruye abana babyariye kwa muganga ibihumbi cumi na birindwi magana inani mirongo ine n'icyenda naho muri bibiri na cumi na karindwi haboneka ibihumbi cumi na birindwi magana atatu mirongo itatu na barindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagaragara ibihumbi cumi n'icyenda magana inani mirongo itatu na babiri bibiri na cumi n'icyenda haboneka abana ibihumbi makumyabiri na batatu magana atandatu makumyabiri n'umunani umwaka ushize haboneka abana ibihumbi cumi n'icyenda magana arindwi n'umwe hagati aho kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ruherutse gutangaza ko mu mwaka ushize bibiri na makumyabiri ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka babaruye abantu ibihumbi bine magana ane mirongo itanu na babiri bafashwe bakurikiranyweho iki cyaha cyo gusambanya abana batarageza imyaka cumi n'umunani asumta kaboyi ijwi ry'amerika umurenge wa karanga akarere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi aha ni haya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu